Guhuziteka mwami w'isi n'ijuru Hanze akazamuka Ugaje amahanga abakunzi ba cano yacu kuri ganza ndetse na cano yindi kuri tsinda twongeye kubasuhuza muri hose kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mwakoze sabusikarayibe ku mbuga zombi yaboneka utarayikora ku rubuga rundi ndetse n'utarayikora ku nguru koraho unyarukire n'ahandi ugenda ukoreho kuko hose duhitishaho ibiganiro bidasanzwe kandi ibiganiro ndababwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo gukora ndakubwiza ukuri twamanutse no mu baturage tugiye kujya ubu turi kuzana ibiganiro bidasanzwe tutari dusanzwe dukora ahanini hano twikoraga ibiganiro dutanga ibitekerezo ariko ibitekerezo akenshi twumvaho ko abaturage ariko ubu noneho turajya tubazana nabo bavuge bati ibyacu bimeze gutya na gutya ibitekerezo bimeze niho tugiye kwibaza tuti iki gihugu kirafite abategetsi bangahe ubuyobozi bungahe igihugu kibaho nta kibaho nkaho nta buyobozi kigira ku buryo buri wese yikorera ibyo yishakiye mudugudu mu mudugudu akaba yica agakiza akaba ari nka perezida wa repubulika mu gihugu cyangwa akaba ari nk'umwami ni mw'icyo ngicyo bavuge niba baragaruye abami b'imishumi maze tubirebe niba kuko hariho ubwami bw'umushumi mu rwanda ku buryo buri wese niba afashe umudugudu awugira nk'ubwami bwe ku buryo abayobozi bitwa ngo bari hejuru batazamenya ibyo abaturage biri kubakorerwa ariko se ni ukuvuga ko bataba babizi turabigarukaho muri iki kiganiro nibyo eh, tugiye kwicaraho tubyicareho nababwiye nti uyu mwaka ni umwaka udasanzwe turagenda tuganire n'abo baturage mu bumve ejo twakoze ikiganiro ngira ngo utacyumvise asubiremo agenda acyumve neza turajya ku mudugudu ku wundi uko umuturage bibaza ngo arya iki ngo ko babona abaho adapfa arya iki ko babona yitaba telefone nk'abakwibajije icyo arya yishwe n'inzara ngo bamugaburire ahubwo uko babona yabayeho ahubwo ngo bamujyanye mu nzererezi ngo ntibaze aho akora uko yitaba telefoni ngo bamujyanye mu nzererezi icyo kiganiro muze kugikurikira neza kirabanziriza iki ngiki bakunze urubuga rwacu ukuriganza ndetse no kuritsinda ntabwo turi bugisubiremo naho kuritsinda naho muzakiyasanga ibi bintu rero biteye impungenge biteye agahinda biteye agahinda hm? biteye agahinda icyo ngicyo nicyo tubibugarukeho eee eh, Eh, ibi bintu biteye agahinda biteye kwibazwaho niyo mpamvu rero uzasanga ku isi hose usanga u rwanda ruri mu bihugu bigize bite bitishimye noneho niba bavuga bati ibihugu u rwanda ruri mu bihugu bitishimye ejo usange u rwanda rurakiriya ngo badushyize mu bihugu abaturage bazashimishwa n'iki bazashimishwa n'amahirwe iri babakubita eh? muraza kumva umutegarugori aho bamukubita bakamumena ijisho nawe ati Eh, n'agafu nari mvuye kugira nari mvuye kugura nari mvuye kugura barakamena ndi umukene ndi iki urumva eh? rwose ibintu birababaje birababaje bene rutabana ati ingoyi n'uburoko bizashira ingobyi n'abaheka bizashira maze hasigare iki hasigare urukundo nibyo rero turi guharanira yuko ibyo bintu bizashira ingobyi n'abahetswa bizashira ingoyi n'uburoko bizashira nyamara urukundo ruzajya imbere hariya atari ugusubiza amaherezo y'igihugu uzajya imbere ni rero nibyo bene rutabana babwira ati ingoyi n'uburoko bizashira ingobyi n'abahekwa b'iki byose Imana eh, eh, imurinde aho ari Bene Rutabana niba akiriho Imana imufashe, abanyarwanda bazongere bamubone no mu nganzo ye rwose turamukumbuye. Mukomere rero tugiye kugerageza dushakisha uburyo eh, tubona uyu mutegarugori twavuze tuti tugiye kugerageza uburyo tuganira na we. twumve uko ibintu bimeze mwumve uko abanyarwanda babayeho nababwiye ntitwamanutse mu midugudu hasi hasi hasi hasi bya bindi mwirwa muvuga ngo abanyarwanda baranezerewe ngo barishimye kuko turagenda tugereranya cya kigereranyo twumve ukuntu abanyarwanda ba mudugudu basigaye barabaye nk'abami b'imishumi basigaye barabaye nk'abami kwica bagakiza gukubita umuntu ukarinda iyo umuvunagura ukamumena amaso mbega ba mudugudu n'udutsiko twabo n'imiryango yabo uburyo bagira abaturage inzego zo hejuru ngo zirahari zirarebera oya rwose mumbwire mumbwire niba ibi bintu biri mu rwanda biri n'ahandi mu bindi bihugu ibi bintu birarambiranye twongere tuti birarambiranye kandi binateye asiki uretse ko mu gutera asiki biri no gutera umwaku abo babikora ibyo mwirwa mukorera abakene twagerageje rero kugira ngo dushakishe amakuru ko ibi bintu byose biri kugenda bibera mu midugudu hirya no hino dushakishe abo bantu bagenda bakubitwa bicwa urubozo bamererwa nabi tuza kubona umutegarugori ni umubyeyi uvuga ko ari umukene udafite ukuntu yibereyeho uko abisobanura aravuga ati mbaho nabi avuga ati nayo njye nugura agafubara n'akamena ndetse bamaze no kumena ijisho ku buryo anavuga ati ijisho barinze iyo baryoza navuye ku iseta bararyoza bamara n'imiti yo kurishyiramo igihe ndi kugaragurika ndyamye umudugudu araza arankubita mvuna n'ukuboko anita abagore b'abandi ngo ni n'indaya nkumva ibyo bintu biri nk'iki gihugu agasuzuguro karimo ba mudugudu wirwa bibaza kuri ya dosiye twavugagaho kare twanavuzeho ejo ngo barya iki babaho bate ba mudugudu bo barya iki turaza gusobanura icyo bita mudugudu icyo ari cyo si ubundi umuntu ubaho agomba gukora akora akazi kenshi kandi umudugudu aba asa n'uhagarariye perezida wa repubulika mu mudugudu we aba akomeye atanga raporo aho ashaka agira gute n'umuntu ufite ibibazo kuko niba umenya ngo umudugudu wariye wagize gute wakoze ibice reka rero tudatinze tugaruke aho ngaho twumve humve eh, eh, uko abaturage bimeze ubundi tuganire eh, mwumve uko ikiganiro kimeze mwumve uko abaturage bavuga mwumve uko ubuzima bumeze mwumve iryo hohoterwa rihari mu buryo budasanzwe mu buryo budasanzwe namwe muraza kwisobanurira karibu karibu nimukureho umurongo eh, mukurikire neza akantu ku kandi akantu ku kandi kandi mwibutse gukora sabusikarayibi layike ndetse na sheya ku biganiro byacu mwese muhawe ikaze bimeze bite ikibazo cyanjye nyine hari ikibazo cyabereye imbere yo mu rugo mu kabari nahagana he mu murenge wa muhanga akagari ni nyamirama akagari ni nyamirama mm. ubwo ni mu karere ka muhanga eh? ni mu karere ka muhanga netiwake zitari ni mu karere aho ka muhanga nyine uri kumbwira ni mu karere ka muhanga ni hamaze kubera ikibazo mu kabari nyarwanda nyine zitangirira ku mugabo bita mupenzi yisize amafaranga umwana w'umuhungu yari amurimo ngo magana ane umwana atayamuhaye nyine ngo aramufata aramukubita ah. amaze kumukubita nyine aba arasohotse arimo ararira ah. arize yataye akabandana nyine yari afite umugore wari uhari aragatoragura wari uri muri ako kabari eh. agatoragura nyine ubwo basohotse bageze hanze umwana amaze gusohoka arira nabo barasohoka eh. aragatoragura amaze kugatoragura nyirakabari nawe arabahindukira akubise ingumi uwo mugore ah. amaze kuyimukubita ubwo ngubwo umugore ah. aryama aho ngaho amaze kuharyama umudugudu ntiyari ahari yari ahantu bita nyine ku kimusugi ruguru hafi y'akagari ah. baramuhamagara bamaze kumuhamagara telefone nyine yanga kuyifata atayifashe nyine kubera ko umugore bari bamukubise ingumi bamumennye ijisho ryari ririmo riravamo amaraso mm. nyine wari urahamagara ribu baravuga ati se ko umuntu bamukubise none umuyobozi akaba yabuze na nyirakabari yarahindukiye n'uwo bakubise uwo mwana bahise bikingira nabo muri ako kabari bagumamo imbere baravuga mm. ati biragenda bityo ribu nyine bazahamagara undi murongo mm. bazabwira ibyo babafasha nyine biranga bugeze aho rib iravuga ati kamamagare mudugudu tumubwire amanuke aza arebe ikibazo kibere aho hantu mm. mudugudu yaraje amaze kuza nkaho yaje ngo arebe wa mugore bamubwire wagize ikibazo araza ajya hahandi bikingiranye numvaga akanama babanje kujyamo mm. barangije umudugudu aba arasohotse yasohokanye igiti mm. asohokanye igiti araza asanga uwo twari duhagaze kuri uwo muntu aratubaza se murakora iki aha ngaha mm. turavuga ati se uyu muntu wabaye gutya ubwo nyine nawe nafashe ibitenge nta musatsi yaryamyeho kubera ko atubwiraga ati ngewe nimunjyana kwa muganga singerayo mm. kandi aho dutuye ni ahantu ntabyo nyine ntabwo wapfa kubona icyo wifashisha mm. noneho ubwo ngubwo barambwira ati muramara icyaha turavuga ati si ubu twari guta umuntu umeze gutya ahangaha mm. barahindukiye hari umwana wari waturutse za gikomero waje gusura muramu we w'umuhungu nyine mm. aramubaza ati indangamuntu iri hehe arongera aramubaza mu gihe atarayimuhaye ahise amukubita cya giti mm. amaze kumukubita igiti ubwo na ba bandi bari bari mu kabari nabo baba barasohotse bafataniye uwo mwana mm. baramuhondagura ubwo birahindukira mudugudu umuntu wari uri aho wese noneho yarakubitaga atitaye ngo ni indi mm. uwo mugore ahubwo yarahindukiye nyuma aramukubita n'ubu ukuboko kwaravunitse uwo mugore bari banamenye ijisho noneho ngewe kubera tuhaturiye ubwo mu rugo yari ari mu rugo aryamye ubwo eh. induru zaravuze zimaze kuvuga bamwe birukira mu rugo ngiye kubera nari mari nyine narangaje ku marembo bamwe baragenda bahungira mu rugo hmm. bahungiye mu rugo uwo mu rugo arabyuka nawe induru zaramukanguye kubera ko yari amaze igihe yararwaye eh. imaze kumukangura ubwo ngubwo nyine nawe aba arasohotse asohotse tuba turakubitaniye mu mugigano nyine nkubitana na mudugudu nyine agiye kwinjira mu rugo nawe ankubita inkoni ankubise inkoni iya kabiri nyine ubwo ahita ashyiraho ukuboko abari bayikubita hmm. aramubaza ati se ubundi kumubitira umugore byagenze bite eh. ubwo bari bikingiranye mu kabari bahise bamufata mudugudu amuruma ku ibere aruma ku ibere ryande uwo mugabo nyine aho bari bateye bita tomasi eh. amaze kumuruma nyine abo bagabo kubera baramufashe baramurumye no kuba ubyutse ntabwo wamenya ngo uri mu biti byutse induru zivu eh. noneho ubwo birarangira undi mugabo duturanye nyine nawe azafata mudugudu umudugudu aramusohora amusubiza inyuma eh. noneho ubwo ngubwo hashije akanya mudugudu nibwo yagiye ahamagara abanyerondo ubwo uwo nyine uwo tomasi yari yambaye n'ibogisa nyine uko yumvise induru zivuga yarabyutse asanga nyine bari mu ruhava abandi bari mu rugo kuko hari nijoro nyine hari nijoro nyine yarabyutse aje kumva uko bimeze ari nk'uje gutabara hmm. noneho nyine mudugudu yahise agenda hashize umwanya tubona intuza irondo rigarutse gufata tomasi nyine hmm. aramubaza ati se muranjyanire tomasi uwo ninde ubwo niwe nyir'urugo bateye nyine akiza nyine abamuhungiyeho eh. noneho ubwo ngubwo irondo riza kumujyana ririye kumujyana rirareba yavuga ati uyu muntu uko ureba kinambaye ibogisa eh. bigaragara ko abyutse aje gutabara niwe warwanye eh. ubwo mudugudu aho yarwanye ariko nubwo avuga ngo bamurumye ugutwi nta nubwo ari ukumuruma ahubwo we mu rwanda yari n'inkoni n'amabuye byose mm. baje kumujyana rero irondo rimugira umwere aravuga ati uyu muntu yababeshewe mm. ubwo byabaye ari ku wa gatandatu bibaho nyine tuzi ko ibintu byarangiye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize mm. ubwo ni iyo byashize kuko byaba ari ku wa gatandatu we bamufata ku wa gatanu w'ikindi cyumweru eh. none ngenda agira ngo mbaze n'ubwo bananiwe kujyana bashoje imirwano ba nyir'icyaha bafata uwajeje gukiza banamuteye mu rugo rwe urumva none se icyo gihe umugabo wawe baramujyanye baramujyanye nyine uba amaze iminsi nyine afungiye ku murenge mu nzererezi ariko banze ubu bamujyanye buri gare yamaze icyo gihe cyose yo ni ukuvuga ngo turi ah, none turi ku itariki makumyabiri na gatanu mm. mu cyumweru gishize ni ikibanzirizi gishize muri makeya mm. ari mu nzererezi none bamujyanye muri burigade mm. none se ubwo bamutwaye ko wumva yari agiye gutabara ntaho batwaye ahubwo abo ngabo bari bari mu kabari bamennye ijisho umugore ni ukuvuga ngo icyo ribu yari ihamagariye umugore nako umukuru w'umudugudu si icyo yaje gukora ahubwo yaje yaje ahubwo ahohotera abahohotewe ah. ah, niho ko numva hari ibibazo byinshi cyane none nyine kubera umwe watangije umurwano ni mukuru wa mudugudu yaramuhishiriye uwatangije umurwano aho ngaho mu kabari ni mukuru wa mudugudu ah. abo mudugudu umudugudu we yaje ajijisha kugira ngo iyo dosiye irangire ahubwo babigereka ku bandi ah. yaje ateza akavuyo muri rusange kugira ngo bifate abandi rero mm. ubwoko bw'abantu nabo baraza bagaterura abantu bakajya gufunga batabanje no kureba neza umudugudu yitwa nde umudugudu yitwa tuyishimire jean marie vianney ajya ni muwe mudugudu ubwo umudugudu ni kanongani kanongani hmm, kanongani eh, ubwo ni akagari kahe akagari ni nyamirama nyamirama mu murenge wa gitarama umurenge hmm, ni muhanga umurenge eh, ni muhanga nako hmm. eh, uwo mugore se bamennye ijisho ubu ngubu ari he yameze ate ubundi ukuntu ibintu bimeze umugabo wanjye yajyanywe mu kagamba ye eh. mbibona ko kuko abakoze ibyaha bibereye iwabo n'uwo mugore yahindukiye agirana ubwiyunge na nyirakabaruwa wamumenye ijisho kandi n'umudugudu wabahuje eh. yari bwitabe kuri ribu umudugudu yanga no kumufata ngo ajyeyo eh. akajya nyine yigira mu mirimo kubera ko yari ahuje ubumwe na mudugudu ntabwo yari bumufate uwo mugore yitwa ndetse umugore yitwa mukamurigo olive iri josi ryarakize n'ukuboko kurakira ukuboko ko kuracyabyimbye ariko ijisho nyine mba numva avuga ko bashyizemo indodo kuko barikuyemo baranaryoza ijisho barikuyemo baranaryoza mm. ubwo yagiye kwa muganga murabizi ko yagiye kwa muganga akanivuza turabizi no kuri ribu bamutumye uwo mugabo yanga kujyaho ahubwo mudugudu akamukingira ikibaba yaraye abahuje nimugoroba bariyunga eh, ni ukuvuga ko umugore we umugore yarakubiswe bahamagara ribu ribi ihamagara mudugudu bati mutabara aho ngaho aho kugira ngo umudugudu agire atange raporo ku muntu wakubiswe n'ibyo byose byabaye bajya muri gahunda yo kugira ngo barebe undi berekana ko ari wari wateje akavuyo ari we mugabo wawe waje no gutabara wari ubigenderamo kandi wari wateje intambara mbere ari mukuru we ari mukuru we mm. ubwo ibyakorwa byose byari kugira ngo bakingire uwo mukuru we nyine ni ugukingira mukuru we yewe eh. birumvikana ibyo ngibyo ariko ni akarengane nyine ni akarengane wowe witwa nubwo banishimwe ariyeri eh. ubu se ufite abana bangahe abana batatu ubu bamutwaye usigaranye n'abana batatu batoya mm, kandi nyine mu kumutwara nta bushobozi mfite pe none se ntabwo umugabo we yakoraga iki se umugabo wanjye nyine yakoraga bitewe n'ikiraka yabonye nawe ubwo urumva nta kintu ufite none se wagerageje nibura kujya kuri wenda tuvuga mu mudugudu barakurenganyijeho wagiye nko mu kagari cyangwa se mu kuri ribu ngo babwire uko ikibazo kimeze kuri ribu nyine navuye ejo bundi bakubwira ngo iki yari agifungiye mu nzererezi bataramubaza nyine wumve ko nabwo bamubajije ubwo umusibe ejo nyine eh. nibwo bamubajije eh. ariko nanone ubwo nyine mudugudu we kubera icyo yajyanye abatangabuhamya kuri ribu bamutangira ubuhamya we akaba ntabwo yajyanye nicyo kibazo ndagifite eh, we ni ukuvuga ko byagenze dosiye yo kuba uwo mugore yarakubiswe kuko uwo mugore atagaragaye kandi ariwe wari watanze ikirego yahise iburizwamo ahubwo bashaka kugira ngo bajijishirize aho ngaho umugabo wawe aba bajyana rwakomeje nyine urubanza rwa mudugudu n'umugabo wanjye ibindi byose abo barabishyiriye kuri eh. mm. eh, rimwe ugiye bakubwiye ngo iki ririya nyine nagiye ejo bundi nyine baravuga ngo bategereje nyine abo bandi bavuga ngo bakoranye icyaha kandi nyine umwe mudugudu yari amwishyiriye yamubwiye ngo yiyunge n'uwo mugore nyine eh. none rero umugabo wanjye niwe usigaye mu cyaha kandi azira akarengane kandi yaragiye ari gutabara mm. ese ubwo muri make umugabo aregwa ko yakoze iki ntabwo mbizi baza kumujyana baje kumujyana bamubwiye ngo nababajije se mumujyaniye mm. aravuga ati naze tugende icyo yakoze arakimenya ahageze mu kugenda rero bahise bamwinjiza muri gereza ntacyo yigeze avuga mm. urumva nyine akabari se nyirakabari ubwo ngubwo ni ukuvuga ko abantu bafite utubara baba bakomeye nyine ubu bavuga ari ubwo rero reka turebe uko bizagenda niba kose kuri ribu nta kintu nabo bagusubije kandi bahagombye kuko ubwo muri makeya uri no arimo ntimuzi ngo afungiye iki ntibanakubwira bati ni iki n'iki afungiye nta kintu batubwira mm, ubwo yakuwe muri nzerezi ajya kumushyira ubu bagiye kumukorera dosiye bashobora kuba barayikoze kuko navuyeyo ejo bundi dusabye ko bamubaza tumubaza tubabaza dusetse bamubajije cyangwa nimba ari ibyangombwa abura afungiye mu nzererezi muvuge tubizane mu mureko urataye hmm. ariko nyine ikigaragara mudugudu we nyine rutwa zaratambutse ntabwo ari gusa ni ukuvuga ngo yavuye aho mu nzererezi bamuzana muri buri gati urabizi neza muri ntabwo nawe nabimenya neza kubera ko navuyeyo umusibe ejo nyine icyo uzi we wemera ni uko atakiri mu nzererezi yazanywe muri buri gade cyangwa urabishidikanyaho ntabwo nari nabimenya neza kuko nyine nasize amaze kubazwa eh. kandi bavuga ko ngo iminsi itanu iyo nyine ujyanwa buri gade niyo mpamvu ndi kuvuga niyenda ubu bashobora kuba baramujyanye eh. eh. nta nturabimenya neza niba akiri mu nzererezi cyangwa se urabona ni ahantu mugira mubariza ku buryo bakubwira batafungiye aha n'aha cyangwa ari ntabwo ntabwo mubaza ngo bababwire uko bimeze reka nyine ngiye nko ku murenge nyine nkabaza nk'igihe uravuga ati nshaka umuntu nyine uyu bagahamagara bakumva ko arimo nyine ubwiye atarimo baba bamujyanye ntubaze wumva uko bimeze ariko ndumva nyine akarengane ariko byaturutse ko ba mudugudu aho ndumva bameze nabi kabisa bameze nabi Hmm. Oh, ubwo ukurikire ubaze neza wumva aho ari wenda unaragize n'amahirwe ko bakubwira nka nyiri umuntu wese niba ubaza ari wowe ari umugabo wawe ntibakubwire badafungiye iki ngiki nta kintu bambwira eh, ubwo ukurikirane neza umenye niba kiri mu nzererezi cyangwa kiraba niba kiri mu nzererezi cyangwa kiri aho ngaho ndabikurikirana buriya ejo niho najya nko ku murenge nyine nkabasha kuba nabimenye eh, none ubu ntibyashoboka eh, none ubu ntibyashoboka ntibyashoboka none hasi none uyu munsi cyangwa ushaka uzajya uyu munsi uzabona n'aba n'ejo none uyu munsi kereka mpamagaye nk'umuntu uriyo akandebera nyine kubera ko kuva inaha ujya ku murenge ni kure kandi ni ahantu utabona ibyo gutega eh, ubaze wumve uratubwira mm, kugira ngo rwose mu ndenganure kuko narenganye ba nyir'ibyaha bahari undi nta cyaha afite bakaba baramujyanye ukomeze nawe ukurikirane eh, akenshi hajya batubwira ngo nyiri ntiyakurikiranye ariko kuba utubwira uti nagerageje uburyo ubu n'ubu n'ubu nk'ubwo ugerageze wumve ushobora no kujya none wenda no ku kagari ukababwira uko ibintu byagenze cyangwa se nuko nyine ahanini bakunda kugenda kuri raporo z'umudugudu kandi umudugudu wumva ari we wabyivanzemo ku kagari ntabwo bishoboka ko nagera kubera kujyayo n'ubundi ntabazi gahunda za mudugudu kuko n'uwo mugore bamenye ijisho yamaze iminsi kabgayi ibyifu rero niwe bajyanaga na mudugudu bakazinzika uwo ah. mugore hmm. ngo icyo barwanaga nacyo nyine ni ukugira ngo uwo mugore atabasha kugera kuri ribu hmm. eh. reka dukomeze dukurikirane nawe ukomeze ukurikirane umenye amakuru neza n'aho akiri kuko eh, nk'ubwo mugore nzi ko ngo kuhishira mudugudu baramutatse isi ubu inkoni mudugudu yagukubise n'ubu kuboko kuracyabyimbye kubera icyo utatanze amakuru ngo umurege nawe mudugudu nyine aratubwira nyine kubera ko ntari umukene ngo yamwijeje ko azamwubakishiriza n'ibindi nyine hmm. zitangwa na leta ati ndamutse ntubahirije ibyo mudugudu ambwira nta mahirwe ntazabona mm. uwo mugore nabona nimero yewe kunze bacano yacu kuri ganza rero uwo ni madame ishimwe Ariete madame wa tomasi bumvise akababaro yahuye ko kugeza ubwo n'ubwo uwo mudugudu aza agahondagura nawe akamukubita ye ati wandaye umugore ufite umugabo ufite urugo ngo wandaye we wumve bwa buyobozi tuvuga bwahangaha yayiyerarishi ya efuperi kuva <laughs> hasi ujya hejuru uva hejuru ujya hasi akarengane k'ibihekane gukubitwa ariko mwumve iryo zinzika ririmo kugeza ubwo kwizera inzego z'ibanze cyangwa izo nzego zose kw'abaturage urumva ko kuri hasi ndaregera mu kagari mu kagari aribo bajyanaga na mudugudu kugira ngo bajye kureba uburyo bazinzika ibyo ngibyo kugira ngo ibyo bitamenyekana wumve aha hantu ni ahantu twakurikiye twumva ahantu dukunda kwita muri zedi wumve naho ngaho kugira ngo umurenge uzahagere nawe twamubwiye kuti kandi twamubwiraga twakoze iki kiganiro hakiri kare ariko avuga ati ntago nagerayo byansa mbega ngo ati umurenge murabizi imirenge yo mu cyaro nyine ni hanini kugira ngo uzagereyo bishobora gutwara isukari nta kintu wayi urumva banavuga ati sinanabona n'icyo nanatega urumva ko ari ahantu mu gicokoma baturage baragiye bafata bafata ubwami nka bwaba bwami bwa kera hari niko navuga bwa wagira ngo ni igihugu cy'ubwami ari kiyobowe n'ubwami ntiwamenye ukuntu giteye neza umuturage wumva ukuntu ari kwivugira aho ngaho ati rwose atanga ati no kugera ku murenge biragoye hmm? biragoye umugabo asohoka aje gutabara nasohoka aje gutabara baba ari we bafata eh, aje gutabara abasanga bari kumuhondagurira umugore yiyemeza yitangira umugore ashyiraho ukuboko ati ko nkubitira umugore kugira ngo amubere nk'igitambo umugore yiruka umugabo anasohotse yambaye ubusa wumve ko n'abaje ahubwo n'iryo rondo ryaje mbere yavuze ati umugabo nta makosa arimo ariko mudugudu ikigaragara ahangaha ngewe logike ni kubibonamo uri ubyumve ubucuruza inzoga ni mwe ngo ni mukuru wa mudugudu ni mwene wabo kandi nawe washoje intambara aho ngaho bakurikiye rero bumvise ko intambara bayishoje ariko ikagera kuri ribu ribu yahamagaye mudugudu iti iyo ntambara iri aho ngaho bimeze bite batireka turebe uburyo tumasika ribu ribu nayo nyine urumva yibereye iyo ngiyo kure niba umuhungu wavuga ati nzajya kugera ku eh, kugera iyo ngiyo Eh, ku murenge bigoye urumva nayo kugira ngo izamanuke ijye kugera aho ngaho izategereza raporo ya mudugudu mudugudu yandike niyo mpamvu uzasanga ngo uzarebe raporo nyinshi nyinshi abantu baregwa ibiki biki iyo mudugudu yanditse nta perereza rijya gukorwa ngo ni inzego ngo zizewe zizewe wumva ibyo bintu ziri gukora urumva mukuru daboro ni mukuru wa mudugudu niwe washoje intambara akubita umwana wabanje gupfa iki ubu niba wabikurikiye neza bapfuye bapfuye ngo ntiyamwishyuye amafaranga magana ane umubyeyi wari uvuye kugura agafu uko twabikurikiye nawe turamushaka mpaka nawe tumuzanye hano eh, atora yatoraguye ya bandana n'iyo bandana nubwo nitwa dutambaro ndumva batega mu mutwe niba ari two simbizi nenda niba yaravugaga ati niba yabuze ndatwara iriya bandana abamukubise ingumi ijisho ararimena ararimena nayo turashakisha uburyo tumugera tumubereke ararimena amaze kurimena rero bigenda bite ubwo nibwo abantu bahamagaye kugeza ubu bahamagaye ribu ribu ihamagaye umudugudu nk'aho yaje baragenda bajya ko twakuriye amakuru bajya ati ibintu wakoze ni ibiki ni ibiki batangira uburyo bareba uburyo bari bubi bubimasike kugira ngo icyaha ku bintu byamenyekanye icyaha turagishyira kuri inde nibwo rero umudugudu ahubwo yahise atangira guteza akavuyo n'uwo mukuru we vutu vutu vutu umuturage wese bahuye bakubita bakubita kugira ngo agire umuturage ugira gute ushobora kuba yareba nabi igitsure mudugudu cyangwa se yagira gute batangire bya politiki yo kuvuga ngo basagariye inzego z'ubuyobozi none se aragiye gukubita abo baturage byari bihuriye he n'uwo mukuru wari utangiye kubita uwo mwana wari umwambuye wumve ko yarajeje kureba uko ibibazo bimeze yaraje gukubita ubwo rero ngo nibwo yanagiye anakubita n'uwo muntu mukuru yanamenye ijisho ari kugaragurika anamuvuna ukuboko icyo kintu nacyo mucyumve mucyumve mucyumve ubwo rero byagenze biti nibwo abantu birukanze bari guhunga mudugudu erega bahungira mu rugo rwo kwa tomasi ariyo mugabo wa uyu nguyu ariyete bagezeyo rero tomasi ati ibintu byateye iwanjye n'ibiki abantu bateye iwanjye igihe ari gusohoka rero aribwo asanga mudugudu ari gukubita umugore we agiye gukingira ati umugore wanjye uramukubitira iki wumve ko rero anamukubise ahubwo n'inkoni akayikubita umugabo umugabo anacyambuye rwose yari amaze n'iminsi anaryamye nibwo rero byagenze gute nibwo bavuze umudugudu yatangiye urumva kamemu yatanze raporo anashaka ntabwo burya ajya buri basoma mbike ya mudugudu mu mudugudu ashobora no kumwikanwika bamwe basangira kugira ngo icyaha kive aha ngaha urumva mukuru we byanze bikunze afite icyaha aregwa ni kuwe buresira mukuru wa mudugudu uwo nguwo upima inzoga izo nzoga se tuzi inzoga z'ubwoko bwawe uko zimeze ni kwebulesi ni icyaha gihanwa n'amategeko gukubita no gukomeretsa yaramukubise anamumena ijisho yagombaga rero kubifungirwa niho rero batangiye bavuga bati hagomba kugira igitambo byanze bikunze kizerekana yuko aribo bari bari guteza akavuyo iyi dosiye tuyihwihwike ribu rero tubabwire abantu bo muri ribu ngira ngo banadukurikira cyane cyangwa se n'abandi bayobozi benshi ba minisitiri abantu benshi muradukurikira ba poromiye minisitiri urwego rw'igihugu rwose ruradukurikira nabonye ari n'umuyobozi ukurikira cyane n'iby'abana na za mvugo z'abana bivuga ngo ngo nakamubona ntabwo bavuga nakamubona bavuga nkamubona ari bona ari kwigisha intore nyine n'iki bigaragara rero bya bintu bavuga ngo ngo bafite byinshi nta kintu badakurikirana gitoya none izi mbuga zo turanabizi zacu iyo mwizerwa akoze ikiganiro hari itsinda ry'abantu ryinshi rihita rifata dosiye ya mwizerwa bashyize hariya bagashyiraho ngo mwizerwa siriva umuntu wese uvuga abafite akadosiye kari hariya tuba tubizi twese bakajora ijambo do a zedi bakumva ahantu uri buze kuke mujora ijambo ry'ahantu mwumva ari bube akabazo cyakora aha tubagira inama nako mukagashyira hariya muri dosiye yanyu muti kano twakagenderaho ariko gutyo wenda nabyo hari igihe mujya mubikoraho ko aribyo twakoze cyane cyane tuvuga hano muri kovide n'ibiki byose tukavuga nk'ibintu bari kuvuga ngo za ekirene ngo ibibazo biri kuba tubona mu nama mukoze murabigaruye oke icyo ni cyo mwo kugeraho mukora mwubura dosiye ya mwizerwa mugiye kureba ngo two yibesheho two yanyereyeho ntawe utanyerera ahubwo mujye munanareba ibibazo biriho ngo mu baturage mube ijisho rya rubanda mwumve wenda uwo muribu w'igitarama muhanga ntazagera aho muri zedi koko kuko eh, ba midugudu benshi bigize nk'abami b'imishumi byo n'abandi n'abantu uretse ko atari n'aba midugudu gusa abayobozi baragenda bakajyana bagakoroniza uko bashaka iki gihugu hari minisitiri w'intebe ngirente zongera ateranye inama n'abanyamakuru abasobanura ukuntu buri muyobozi wese azajya yikorera ibyo yishakiye kugeza n'ubwo abayobozi n'abaturage bavuga bati ibibazo bimeze gutya guhamagara kuri telefone utageze kuri tere mudugudu akagusanira raporo yishakiye uko abyumva aha kumanikisha uko yishakiye bati raporo yatanzwe na mudugudu nibyo byabaye rero kure buryana karano ruberi nawe ejo twavuzeho nawe bagiye ngo babona ngo aryango bakabona ramwe ngo akitaba no kuri telefone ngo batazi ngo ngo ntibazi ngo aho abikura kandi mu mezi ashize yari umukozi aje aho amaze igihe gitoya ariko abanyarwanda turikanga iki ukwikanga ukikanga ukikanga n'isazi bakunzi rero ngira ngo nibyo nabwiraga bayobozi nko kujya mugiye kujora ibyo mwizerwa yavuze ngo cyakoze wenda biranashoboka kubera ko njya mvuga ni sisiteme yubatswe y'akarengane deho wambaye deba aho birashoboka niyo mpamvu hari usanga mutwirukanka mukana twibasire biki kubera iki ngaho niba atari ibyo mwubatse murebe ibyo bintu muvuga ngo abantu bakwiriye gutangatanga amakuru wenda nimwayamenye uyu mubyeyi nawe aravuga ati kugera aho ngaho se cyakora nagiye kuri iri bumve ko nagiye ngo bategereje ibiki n'ibiki n'ibiki ariko reka twumve twagerageje no gushaka uyu mutegarugori bamennye ijisho ngo turebe icyo abivugaho eh, icyo avuga ko ibi bibazo byamubayeho noneho turebe neza uko byagenze nawe aradusobanurira kuko uyu wa mbere avuga ati baramunwikanwitse bamaze kumunwikanwika kugira ngo biyunge nibamara kwiyunga rero kugira ngo iyo dosiye irangire ikibazo ni ukumunwikanwika bakiyunga urumva niba yarahururiwe n'umuyobozi w'akagari ahurirwa n'umuyobozi w'umudugudu hari n'umukene bavuga bati tuzamwubakira urumva nyine yagomba guhebera urwaje nta kundi byari kugenda yariturije nyine ubwonko bwaraceceka ibyo kurega ubwo arabyihorera ahubwo dosiye baragenda bayuburira kunde kuri wa muntu kugira ngo bazajye kujijisha riba ariko ahangaha ribu ikintu nayigayaho ni uko igira gute ibakwiriye kumanuka ntibumve izo raporo z'abayobozi b'imidugudu iyo ibibazo bimeze bitya cyane cyane ko n'umugore we yageze kuri ribu akababwira uko ibintu bimeze bati umudamu uyu nguyu aravuga ati umuyobozi w'umudugudu yajyanye abantu b'abatangabuhamya we yagomba kwizanira abe ribi ndetse ikanahagera ikanakoresha n'inama y'abaturage ikumva uko bibazo bimeze ariko ibibazo bikarangira kugira ngo abantu bahangayike reka rero twumve uyu mubyeyi nawe uko bimeze nawe rega twamushakishije tugomba kumenya uko ibibazo bimeze kugira ngo tubashe kugira gute tubashe gusaranganya ibitekerezo tubaze gusaranganya uko ibintu bimeze tunanarebe se koko uyu muntu yarivuje cyangwa se ni ibinyoma cyane ukubeshya si umuntu bamumennye ijisho ese uyu muntu ameze ate muri rusange reka rero tunyarukire twongere tubabwire tuti twahagurutse ahari mudugudu wose wa buri gihugu turawugeramo dusangire ijambo dusangire ijambo uko ibintu bimeze dusangire ubuzima hirya no hino mu midugudu iwacu bimeze bite twumve abaturage twumve agahinda bafite ibyo barira ba mudugudu yirwa bakangisha ngo bazabubakira barubakira amafaranga ni ayabo amafaranga ko ari imisoro y'abaturage ari ibiki byose ni ayabo mufasha abakene kujya mwirwe mubahondagura mubica urubozo twaje rero karibu karibu umukecuru eh, tuganire utubwire uko ibintu bimeze twumve uko bihagaze aho ngaho warakubiswe se byagenze bite warahohotewe se cyase n'ibyabaye barakunwikanwitse se cyane bakunwikanwitse muri makeya ko twabyumvise hari iyo bita ariyise ariyete eh, imana ishimwe madamu wa tomasi atubwira uko byagenze aho ngaho nk'uko wakubiswe nk'uko wamenwe ijisho kuko ibyo bintu byarabaye cyane ibyabaye karibu tomasi hano yego mm. uri koroherwa se reka n'ukuboko kurangambiye ahubwo nzajya kwa muganga harya ni wowe bita nde mukamuri goriva mukamuri goriva mm. wowe ni muwuhe mudugudu wa kanunganiye eh. none se yego baguhohotera nturege ntugire gute byagenze bite eh, mm. uwo mugabo witwa duwine duwine janvier duwine janvier duwine abandi iyo twari abandi janvier muda no kuryibagirwa twaraye nyine ndabumva neti wakibuze gato reka turebe ko yongera kugaruka araje gato turi kubona ariko kandi netiwaka z'iwacu muri hari nyine nari mu gihe abandi jambi eh. yaje kunsaba imbabazi ubu ah. ndazimuha ah. eh, none kuzimuha rero ubwo nyine nuko nk'uko batwumva twumvikanye n'abaturage barabisinyira eh, nta kibazo ubwo mwiyunze muri makeya twiyunze nyine muri makeya ariko rero ntabwo mfite n'ukuri kuboko mbere undi muntu ukuboko uzarega undi muntu eh, uri ku ruhande nzajya kwa muganga niko bari banambwiye n'ubundi none se mu ijisho bari barimennye kuko ryari ryajemo amaraso eh, gusa nagiye no kuyiseta dufite n'impapuro zo kwa muganga nibyo mm. ubu bararyogeje eh, bararyogeje bamara imiti yo gushyiramo ariko ikintu kingambiye ni ukuboko ukuboko nabwo kujya kwa muganga bakakuvura none se uwo muntu uza wakuvunnye ukuboko wundi ni uwuhe eh? eh, eh, mudugudu inkoni ku kaboko eee mudugudu nawe gukubise inkoni ku kaboko netiwaka irongeye irabuze gato netiwaka zo muri singapore nyine ni uko ziba zimeze nuko ziba zimeze reka turebe ntimube ku murongo nyine mukomeze mukurikire iby'iwacu oh. mudugudu se wowe nawe se mwariyunze kugira ngo birangirire aho oya da ntacyo nawe twari twavugana navuga eh. ngo baranagiye kwa muganga nyine bavuga ngo ngo ahantu banza kwivuza amaso bamatarashize bava kumbwira ko nzasubirayo ngo nzajyaho kuwa mbere njye kwivuza ukuboko eh. ese eh, umudugudu we kuki utagenda ngo ubibwire ko niba yakuhohoteye kuki we we ntako kumurega byemewe ntabwo nigeze kumureka eh. nubwo tutari gukora nta kintu ndi gukora ndi umukene nirwa nicaye abantu niba bari kungana uko kuri eh, none se mu by'ukuri mudugudu yagukubise ku munsi banakumennye ijisho ubwo yaragukubitiye ntazaba nijyaniye nawe yakize ikibazo cy'abaturage nawe rero amanuka avuye ku iriya hari abantu bitwa ku kimishugi avuye nyine aza nawe yakemura ikibazo cy'abaturage nawe aza kubita hari abantu benshi babireba abantu bose bari bahari n'ubu rero baza babikemura kuko nagiye nirabwo hasi ntazi n'ibyo ari byo nari nabaye n'umusazi abantu bose baza barondagura abakubita abantu bose eee eh, bari bari benshi none se hari habaye iki kugira ngo aze abakubita bari bamuruje nyine abahasanze kubera kuri ayo santere nyine navuga abandi janviye nyine mu giturage hacuruza inzoga bitemewe n'amategeko hari akabara gafitemo akabari mu rugo eh. iyi nyine abantu nibo bari bari uwo eh, nyirakabari ari ngo ni mwene waba mudugudu ababyiherera birakwiriye niko bimeze none se oh, hari umugabo numvise aho ngaho nawe ngo ufunze wundi ngo bajyanye no mu kigo cy'inzererezi eh, yitwa Rerimana tomasi Rerimana tomasi yari amaze iminsi arwaye eh. ubwo ngubwo rero nabo baramutera muri urwo rugo eh. baragenda bamuzereza nta nubwo rwose yigeze amukoraho ntabwo nigeze amukoza Rerimana tomasi ararengana yari amaze iminsi yirwara ntacyo yewe ibindi bintu byari biharenze ngeze ubundi nari muzima ari mu ariko reba umwana tomasi ararengana ni ukuri mukwiye kumurenganura neza habimana tomasi bamujyanye bamuzize icyo ubwo hari umudugudu usanga umujyanye ngo yamukubise yamuhohoteye yamuhohoteye umudugudu eh. cyangwa umudugudu yagira ngo abone raporo atanga aho ngaho ko aribo bateje akavuyo kugira ngo ibyo ngibyo babizinzike nyine niko bimeze niko bimeze eh. Eh, uriya muyobozi usa nyine wamburega nyine biba bikomeye niko eh. bimeze ni hmm. eh. ukugumbya kwihanga rero nivuza uku kuboko nyine naho ngaho niryo rije ukomeze ubikurikirane nzabikurikirana ariko ndi umukene umuntu wese aranzana udushyimbo akanzana n'utujumba nsimbare yanjye ko ndi umukene se ndeba n'abana banjye babarijwe n'inzara ariko abaturage baranzanira none se wowe ntabwo ugushyira mu cyiciro cy'ubudehe ngo bakubakire

yego bagakubita n'abaza gusobanura ikibazo cy'abaturage bagakubita bakoze abantu benshi bageze muri batatu ndi kuvuga mbere bakumena ijisho abo bantu bo mu kabari bari bakuri kumenya gute ubwo ni mupenzi na gashere bari batuye amafaranga bari batuye amafaranga magana ane eh. mupenzi afurika rero uwo nguwo ndimwe na mudugudu eh. Eh, niko byari bimeze bari batuye amafaranga magana ane ubwo ndasohoka janvier nabwo ahita nura asohoka ahita nkubita ingufu mu maso mpita nitura hasi abaturage bari bahari babirebaga aho gaca uwo mudamu mu muho y'iki n'agafuke ko ndeba kanyanyagiye eh. ubwo njyewe benshi sinabirebaga abantu bari bari guha bazamuka bajya ruguru kwa temasi barahurura benshi bahunga n'umukobwa mbese ubwo mudugudu umwe naza ahonagura ufite ah. umuntu akubitagura eh. ubwo rero ibindi bise nanabirebaga nari niryamiye aho ngaho nawe uwo mugabo areba imana tomasi eh. nawe yari amaze iminsi yigwariye eh. nabyo kajya gukizwa rero ubwo rwose baramuhohoteye rero ndetse n'amabiranga nanjye sinzi ko nari meze ari meze ese ibyo bibazo by'ihohoterwa bisanzwe biba mwaho ngaho mwaho mwitwa duce mutuye yego ko rirahaba cyane ni benshi baba bahari none ntabwo polisi ihagera se nibura ngo irebe uko bimeze yihuta ni igiturage cyigenga nta yanahagera usibye ku ishuri ntabwo bajya bahagera ubwo ni ukuvuga ngo umudugudu aba yica agakiza abakora icyo yishakiye niko bimeze hmm. niko bimeze rwose ntabwo wajya kuvuga ngo umurege ugere gute umuntu agiye afite ubwoba mu giturage rero ko tuba dufite ubwoba mugari twarenganurwa n'ahandi eh, none se ko numvise ko numvise hari amakuru numvise ngo bari baguhamagaye bari baguhamagaye kuri rib ngo ujye gutanga ikirego cyo wakumennye ijisho ntabwo wigeze ugikuta byarangiye muhita mwiyunga niba ugitanze ikirego nyine bamfatirana n'uwo mugore ngo twiyunge ngira gute hmm. eh. ntabwo wabigenza bacamo nuko tuzapfa nyine ni ukwihangana nyine uretse ko isi yacu ari ariko nyine ubwo umwana atema rwose ararengana hmm. ni ukuri bamurenganya nabyumvise ibyo ngo bamujyanye mu nzererezi n'umudamu we twavuganye arongera ko nta kuntu nawe ariho eh. wenda ni umukene nta kuntu ariho pe abakene ni ukurengana niko bimeze ariko igiturage kibi turi oh. mu giturage kibi tutarenganurwa eh. Eh, murakoze oh, musaba ngo mwihangane ukomeze ugerageze nkajya kwivuza ukuboko kwa mbere nzajya i mfite tarasiferi yo eh. kujya kwivuza ukuboko aha disi ni umubyeyi n'umwana mwiza aragumya atekereza uwo muntu wahuye n'ibibazo uwo tomasi rwose nawe arenganurwa arenganurwe kuba yaravunitse yaragize gute ntacyo kintu ariko atari ku ikintu kibabaje cyane turi kumva tabakene tugiye gupfa nabi pe tugiye gupfa nabi twabaye ibiryo wese wo mu mudugudu ko ariyo yayo gusa ariko ikibazo gihari ni izo nzego urumva gitifu w'akagari ibyo bintu arabizi iki wenda tuvuge ko hano ibyahagera kubera ko ahantu ari muri zedida ariko izo nzego ziri hasi ngaho mujye muvuga ngo ntabwo dukurikira ngo turebwe gusa niba mbimenya ndi ku rwego rw'igihugu niba mbimenya nka perezida w'ishyaka muri rwego rw'igihugu kubera iki mwebwe mutabimenya mwicara ari nabyo mushinzwe mwarubatse n'izo nzego munakurikire kore suivi niba izo nzego zitababeshya icyo muzi ni ukuzajya kwirwa mureba gusa eh, ngo mwumve mwizerwe ibyo avuga mu mwumvirize mu madirishya cyangwa murebe aho aciye izo nzego mwirwa mutwirukansaho ngo ziraducungaho duciye muzishyire no mu baturage kuko dore dore dore dore impinduka ziri mu baturage igihe cyose bazaba bamaze kukugira gute mugumye mubatera umujinya mugumye mubice nawe mubice rubozo ngo muri kwirirwa kuri mwizerwa yeee akazi kacu turagakora turagaragara ariko ibibazo ubwanyu muri kwitera ni mwe dora porovokasiyo ni mwebwe ikibazo gikomeye cyane kandi ikibazo mwebwe ubwanyu muri kwiteza bakunzi bacu rero eh, bakunzi b'urubuga ukuri ganza ndetse n'urubuga ukuritsinda tumva twaganiriye twabwiye tuti twamanutse iwacu mu ntara bimeze bite iwacu mu midugudu iwacu hirya no hino mu tugari mu mirenge kandi reka tunabasuhuze mwese abari mu rwanda bari mu mahanga namwe abashaka kuganira no kuri ganza karibu tuganire ariko namwe baturage mukomeze mutugezeho ibitekerezo byanyu wenda hari umutegetsi bizajya bigwaho cyangwa se hari umuriba abo ngabo bakavuga bati ibi ntitwari tubizi koko kenshi cyane muravuga ngo ntitwari tubizi ariko murabimenye ntimubyumva kandi tuba twabishyize hariya ntimubikore ntimuzajya muza kuvuga nyuma ngo ntitwari tubizi ntimukaze muza muvuga nyuma ngo eh, ngo ibi n'ibi ibi n'ibi kuko tuba twabibabwiye mbega ubu tuba twakoze akazi gakomeye ariko akazi twiyemeje gukora ni akazi ko kurengana rubanda aho kuvugira rubanda ariko no gukangurira rubanda kurwanya akarengane akarengane kukarwanya biremewe uzirinde kukarwanya mugira uwo mukomeretsa mugira uwo mwica mukurikiza ibyo amategeko ateganya icyo nababwiye nanone nubwo nzego ziza mudugudu arakubita umuntu umuturage yaza gutabara anatabaye n'umugore we mudugudu akajya kumutangaho raporo ngo yamuhohoteye kandi gutabara umugore we nibashaka bazabamare cyangwa bazabafunge nibashaka bazadufunge cyangwa bazatugire ibyo bashaka ntituzemere kubona umuyobozi uwo ari we wese akora ibintu binyuranyije n'amategeko ngo tumwemerere jame gutabara ni imwe mu mpamvu yo kugira gute yo gukiza umuntu nkubwize ukuri mudugudu aramutse yishe umuntu tuvuge ari nk'umusirikare waje mu iperereza cyangwa se ari umuribu waje